muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kujya ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com naho mugakurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu kandi turizera ko mu minsi iri imbere bishobora muzajya mubikurikirana ako kanya birimo biba mwiriwe neza se muri kumwe na tomasi kamirindi murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umwanya ni uwanyu rero simbatindiye turi kumwe na kiza david kiza we
Karame, urakomeye
arakomeye tomasi yego yego turi aho amakuru yawe
ni meza namwe natwe turi aho rwose amakuru ni meza ngaho rero tangira Nishimye. Karame, tangira ubwi- utubwire amakuru yawe
ah, nitwa kiza david Mm,
namperereye mu rwanda mhm.
i cyangugu yego
Mm, imicyangugu mu ntara y'uburengerazuba
y'uburengerazuba Mm. mwumvise iyo izo ntambara zo muri uvira mwa- mwumvise ama- urusaku rw'amasasu
Ah, twaje- twarayumvaga gusa nuko atatugeraga aho twebwe ni imana
ni imana yaturimo kuko hariho n'igihe amasasu agira gutya akanyanyagira ugasanga agiye no ku bantu b'inzirakarengane bibereye iyo
Eh, hari hari uwari uri ku mu- hari u- u- umuturage w'umushoferi wari uri ku mupaka hamaze igihe Mm.
isasu ryavuye muri kongo nyine riramukubita arapfa w'umunyarwanda umunyarwanda Eh? yo imana imwakire
Mm, kandi duhojeje nabi we
murakoze.
Eh, nuko Mm.
ariko umurambo we rero wagarutse mu rwanda mbese Eh, yari ku mupaka w'u rwanda ari gutanga ibyangombwa ashaka kwi- kwinjira yari umushoferi mm,
Mm, imodokari nayo yaragarutse
yaragarutse Mm.
Mm.
nuko andi makuru rero ameza turaho yego amakuru turaho ni meza Mm,
gusa wenda mwa icyo mwazajya mutuvugira ni uko wenda abaturage twagira ubwisanzure mm, mu- ubwisanzure muri uruhe rwego
uruhe rwego ureba nk'urugero Mm, hari igihe nk'umuntu nk'umuturage aba afite nk'iki- nk'ikibazo atashobora no kuvugira n'ahantu
kubera iki
Mm?
kubera iki
urugero mubona ibintu biba ukabona abantu barafunze Mm,
ukabona nk'urugero nk'uko diane ntiwamenya mm, n'abandi bose baba bafungwa kandi utamenya icyo bazira
ariko leta irakivuga
Mm. Hari- nk'urugero hari ikiganiro mperutse ku- kumva muri muri kuganiraho n'abanyamakuru eh,
Si- sinzi ukuntu ba- bavuga ngo abanyamakuru bose ngo banga gukora kuvuga ku bintu kubera ngo ubushobozi bwabo ni buke aha,
ariko njyewe mbona ibyo bintu babeshya eh,
ni gute umunya- um- abanya- umunyamakuru adashobora guhamagara nk'umuntu nk- nk- nk'abandi baka- bakaganira ku ku kintu kimwe aha,
nk'uko namwe mujya mubikora
yego
Eh, kuki batajya babikora
Ah, ndibwira ko none se ntabwo babishubije icyo gihe
Eh, muri icyo kiganiro ntabwo babisobanuye impamvu njye- njye ntabwo nari ndimo ngo njye mbabaze ntabwo nibwo bwa mbere twavugana Mm.
ariko sinzi nimba baba bafite ubu- ibintu by'ubwoba sinzi
noneho akenshi iyo tuganira n'abanyamakuru bamwe na bamwe kuri iyi radiyo mu ruhame Mhm.
hari inshuro nyinshi bavuze yuko navuga nka christophe barore navuga nka mutuyeyezu oswald navuga nka Oswald- Os- Oswald niwe numvishijemo gusa eh, hari na- n'undi mu- mu dogiteri nibuka umuporoferi
eh, ni christopher eh, christopher kayumba
kayumba ye Eh,
niwe numvishamo ariko uba ubona bafitemo ibintu by'ubwoba reba nk'urugero mm,
urabona wubatse nk'aka- nk'inzu yawe nk'umuturage yubatse nk'inzu mm, ukabona baraje banayisenye kandi niyo- nibwo bushobozi aba afite mhm,
hagiye n'umunyamakuru uvuga kuri icyo kintu avuge ni gute umuntu yubaka wenda babiganireho mm,
uyu muturage yubatse inzu baranayisenye ni- ni- wenda nubwo bushobozi yari afite ntafite ubushobozi bwo kubaka etaje cyangwa indi kadasiteri ihenze bagafata bagasenya mm.
Eh, abo banyamakuru niba twagiye bari- tuganira ndetse na mugabe robert hari bavuga yuko koko hari ibintu bimwe na bimwe bya kirazira mu ba- ba- bya kirazira batagomba mbese badakoraho amakuru mu bwisanzure bagiye batanga ingero zimwe na zimwe nko nk'ibintu byo byerekeranye no kubiba urwango ibintu nk'ibyo ni umuntu wabiba urwango ni ibintu bya kirazira mu kinyarwanda ibyo ngibyo abanyarwanda bose bagomba kujyamo usibye n'abanyarwanda ariko n'abandi bantu bose umuntu wese wumva koko afite ubumuntu agomba kwamagana ibirebana no, no kubiba urwango kubiba urugomo n'urugomo ubwicanyi ibyo byose nibyo ariko rero ugasanga hari izindi hari izindi ngero zimwe na zimwe nk'inzego z'umutekano igisirikari ibyo ngibyo koko hari hari abanyamakuru bavuga yuko bidakorwaho ikindi nanone usibye ko n'abaturage bagenda babivuga ku bya ruswa ku bya ruswa cyangwa se kunyereza umutungo wa leta abantu benshi baravuga ngo hafatwa udufi duto ibifi binini ntawe ujya ubifata nta n'ubwo bigaragara ntabwo ntabwo bifata nk'ubu nk'u- nk'ubu ejo nk'ubu ejo bundi Mm,
karamu- karamu- nk'ubu ejo bundi mm,
hari taka ino abayobozi bari imitungo ya leta basesagura imitungo mm,
nimba barahamagaye akarere ka Nyagi ka rusizi mhm,
ngo hari hoteli bari bubakaga mm, noneho abayobozi bakajya batanga amafaranga kandi batazi n'iyo hoteli aho iri kubakwa mhm, reba miliyoni hafi magana atandatu mirongo itandatu n'esheshatu mm.
ku buryo umuyobozi atazi igiko- aho atanga amafaranga igikorwa kiri kubera Mm,
Urumva, ibintu nyine amafaranga agenda gutya ifi binini ntabwo bifatwa mhm,
afata tuno dutoya mhm,
Mm, kuko nanjye nyine byambayeho abayobozi ntabwo bajya bakunda kuhafata ibyakubayeho
Eh, nanjye menshi ku kibazo ndi- ikirego ngiye kugitanga ku ku- ku umuntu karame komera komera kome- ko- komeza ndakumva guteza amatwi eh, kumva umuntu ngiye kurega ni umuntu ukomeye ikirego bara- Eh, baragisisina nyine eh, baramwangarika kandi ari mu karere eh.
Mm.
ibyo ari byo byose tugarutse ku itangazamakuru itangazamakuru burya abanyamakuru natwe turi abana b'igihugu turi abenegihugu turi rubanda nk'abandi ni ukuvuga ngo burya iyo tunaniwe kuvuga koko iyo tunaniwe gukora akazi runaka niko umuryango wacu mugari umuryango nyarwanda cyangwa se um- umuryango w'igihugu buri munyamakuru arimo burya uwo muryango niko uba umeze ni umuryango uba urwaye burya ntabwo ari abanyamakuru bonyine kuvuga rero kwisanzura gu- gu- gukora ibintu mu bwisanzure nimba abanyamakuru batabishobora ni ukuvuga yuko hashobora kuba hari ikibazo mu mu muryango nyarwanda ibyo rero ni abanyarwanda twese tugomba kubishakira igisubizo ni uko Ah, tuzabigenza gute ibyo ngibyo ni ukubiganiraho nyine nk'abana b- b'umuryango umwe Ah?
baratinya reka nawe tinyuka nanjye ntinyuke n'uriya atinyuke na perezida atinyuka nawe ni umunyarwanda um- umumeya atinyuke baratinya iki turatinya iki mwe mwatinyutse eee ni uko ni uko david we nk'ubu yego inkuru zose tuzumva hamwe ku ijwi rya amerika eee kandi natwe mu rwanda twaragombye kubyumva
bizaza buhoro buhoro
Inkuru ariko zose- nyine twumvikane ariko kuko hari ibintu ikinyamakuru bya mu Rwanda- kirazira bimwe na mu bimwe Rwanda ki- karame twumvikana ko hari ibintu bya kirazira rimwe bimwe na bimwe no mu muco w'u rwanda birimo
eh, yego birimo ariko mu Rwa- uzadutumire nk'umu- nk'umuyobozi w'ikinyamakuru eh rugari rugari sinzi
ukagira ngo ndanamuzi se
Nta- wowe uramuzi se
simuzi ariko niwe muntu umwe muno wandika amakuru ku rugari niwe muntu eh
ni ni cyo kinyamakuru tujye tuba tukabona ki- gitanga amakuru ubona yizewe
kiba mu rwanda se
Eh, kiba mu rwanda
eh,
niba kiba mu rwanda reka nkwemerere ko nzashakisha ni- nifashishije bagenzi banjye b'abanyamakuru
mhm.
bazambwira ukiyobora abayobozi bacyo noneho nimara kubamenya nzabashaka kuko hanyuma nzabatumire mu kiganiro kandi ahamya ko batazakinyangira hanyuma muzaganire ndabikwemereye ni ukuri Eh, uzaba mu gitondo tumubaze twebwe ahantu akura ayo makuru abandi batabona ariko rero nawe twumvikane hari igihe hari ibintu mushobora kwita amakuru atari amakuru ubundi inkuru ni iki inkuru ni ikintu kiriho koko kandi umuntu afitiye gihamya yakibonye ubwe umunyamakuru reka tugume ku banyamakuru yakibonye ubwe cyangwa se yagikuye ku muntu nyir'ubwite ibyo bita source d'information cyangwa se source of information mu cyongereza ni ukuvuga ngo twebwe burya mu itangazamakuru ubusanzwe mu kinyamakuru tugomba gutandukanya inkuru n'ibitekerezo n'ibindi bindi eh, kuvuga ibitekerezo byawe ni opinion mu gifaransa Mm.
cyangwa se ibindi bita commentaire cyangwa se ibindi bita analyse ibyo byose ni ibintu bigomba gutandukana inkuru ikaba ariyo iba iza ku murongo wa mbere
banza hanyuma ibindi uri umunyamakuru ugashaka kubitandukanya uga- nako ugashaka gukora komantere ugashaka gutanga opinion ugashaka gu- gukora analyse ugomba kubishyira ahandi kandi ukavuga yuko ari analyse ari opinion ari komantere ni ukuvuga bitandukanye n'inkuru nyakuri
Eh, inkuru ntabwo ari ibihuha inkuru ntabwo ari ibintu umunyamakuru yitekerereza ngo agiye gukubita hariya ngo ni inkuru ibyo ntabwo bibaho burya iyo usomye inkuru iyo wumvise inkuru ubwo- umunyamakuru agomba kukubwira n'aho yayikuye n'uburyo yayibonye mm, iyo atabyanditse yego nanone hari ikindi hari igihe umuntu ashobora kuguha inkuru abantu bashobora kuguha inkuru kuko nanone burya kubona inkuru y- iturutse ku muntu umwe ntabwo bihagije nkatwe hano ku ijwi rya rya amerika dutegetswe ko iyo tubonye inkuru tugomba kurire gushaka source d'information ya kabiri
mhm.
kugira mbere y'uko tuyishyira ku karubanda nuko ni ukuvuga rero hari igihe abantu bashobora kuguha inkuru ariko bakavuga bati uduhishire kubera impamvu runaka zishobora kuba impamvu z'umutekano wabo akenshi na kenshi Mm.
ni umutekano wabo
Mm.
icyo gihe nibyo koko iryo tegeko naryo turarifite tugomba guhishira iyo twabyumvikanyeho ariko rero abo bantu tuba tubazi
Mm.
ni ukuvuga n'abayobozi bacu mu itangazamakuru bagomba kuba babizi
Mm.
bazi abo bantu tuzi amazina yabo dufite aderese zabo mbese byose tubizi neza ku buryo tutavuga ngo hata- hatagira umuntu witera hejuru ngo "Mm, mwarambeshyeye
Mm.
sibyo niyo mpamvu ibyo bita anonymity ntabwo burya biba ari anonymity ijana ku ijana twebwe tuba tuzi abo bantu ariko ntidutangaze umwirondoro wabo ibyo Umwirondoro byose wabo.
rero tubishyize hamwe ni ukuvuga ngo abanyamakuru nimubizere bo mu rwanda mubahe amakuru kubera ko abo ni twebwe abanyagihugu ni twebwe abenegihugu du- dutanga amakuru nk'iyo sake yawe nayo irayatanze
Eh, Nu- mu magambo makeya ntabwo ari ukukwigisha ntabwo- turi turi kungurana inama eh, Eh, ni mubizere rero hanyuma nimba ibintu nk'aho ngaho ugiye binaniranye witabaza umunyamakuru umuha amakuru umusabe kuyandika kandi ku- n'ubimusaba ntabwo ari ruswa ugomba kumuha kugira ngo abyandike cyangwa se abitangaze kuri radiyo agomba kubikora mu rwego rw'umwuga we nawe ukamwizera ko ashobora gukora umwuga we turumvikana
eh, niko ibintu bizagenda bihinduka
cyane.
yenda gushimiye david we
murakoze cyane umunsi mwiza nawe murakoze cyane aho umunsi mwiza kandi mu- imana ibaha umugisha ye twese Mm.
kuri telefone dufite na emile inshuti z'ijwi ry'amerika ikiganiro cyanyu muri isanga emile we
yego Ka- karame kamirimbi urakomeye Eh, turashima uhoraho ngushimiye ko wihanganye cyane igihe naganiraga na david noneho uratangaza iki
namwe mu- namwe mwa mwatwihanganiye turabamana nimero mukongera mukadu- mukaduhamagara mwe muba mwagerageze ye nuko rero uratangaza iki kandi nishimiye no kubona nyine namwe mwampamagaye ye
rero ikintu nemeye gutangaza kandi cyambabaje ku mutima mm.
nababajwe n'ikintu cyo uko ifungwa ry'amaradiyo y'u Burundi mhm.
Mm, kumva bavuga ngo bonesha fm irafunzwe kandi bame- ubwa mbere bari bayihaye ubu- akanya gatoya ko kuyirakora hama bagasubira kuyifungira ku kanyuma Mm.
yarayitunguye natwe abayumviriza twayikunda twumva natwe bidutunguye bikatubabaza Mm.
ikindi nacyo gica gi- kitasuye gutangaza abantu benshi ibyo byari bisanzwe binazi bari- wamenga biri nko mu nko mu murongo w- w- wa- w'abatunganya i- i- isamirana ry'amaradiyo y'u Burundi Mm.
hirya radiyo bonesha sosiyete fm pisi Mhm.
yoyo ntibyari bya cyane bya- bikabaye nyine nyuma y'amezi nka- nyuma y'amezi ma- makeya nk'abiri Mm.
niba bataye kubona ibimenyetso bito bito Mhm.
ikindi gi- i- irya eseya yoyo na renesase na televiziyo renesase birya byo byo byari bisanzwe bizwi ahubwo bashaka ari kumenga hoguma havuga nka rema fm gusa nkeka ni- na rtnb gusa Mm.
Nayo- nayo ibindi byo byo kwari nko kugira akanama nyine ko kugira ukuntu baraba ukuntu bo- bohenura nyine bagira agasunuzo ko kuvuga bayafungire nyine burundu nyine bihere biheze Mm.
ibyo bintu byarababaje abumviriza amaradiyo byongera bibabaza n'abayarongoye ndibaza cyane kuko kuko amaradiyo ya- ya- yavugisha ukuri cyane kandi yasesengura inkuru ikayatanga nk'uko iri ifise n'ukuntu kandi yayatohoje neza n'abanyamakuru batohoje Mhm.
niyo babanje cyane guma bakurikirana cyane cyane cyane rpa rpa ya- ya- yari radiyo nkuru nkuru mu gihugu n'umwana avutse wumva avuga ati papa genda ungurire rpa mu isoko yari azi radiyo yose ivuga yuko ivuga rpa gusa iyi radiyo yose ifunguye yo- yari azi ko ivuga rpa Mm.
rpa nayo kubera yavuga ukuri nyine abantu bose bayikunda kandi yavuga ibintu bigaragara bisanzwe binaboneka nabo Mhm.
baba- yabajya mu mutwe bagaca bavuga ati iyi iriko iratugora kuko debate debate y'igihugu umenga aba- aba- abanyagihugu bari mu gihugu umenga nta debate ubu bafise kubera nyine ibintu nk'uko navuga amakuru ayavuga atinya ayabwira umuntu amutinya ukuntu n'ukundi Mm.
avuga ati naho ndamuha amakuru hari igihe hashobora no kuntanga canke hari igihe abari ku ruhande bariko baranyumva bamfate Mhm.
ubu nyene bafise ukuntu banatinya kuvuga amakuru kwayo Yeah, birumvikana erega ukuri kuravuna ukuri kuraryana yego Mm, Emile wenda gushimiye yego ndagushimira nanjye kamirindi ariko nari nkumbuye abantu nyine nka babiri sinzi ko baba nkabasuhuza ugize neza kamirindi mpora mpama- nandika ntibamamagare mu mwanya wo gusuhuza abantu nka muri wa mwanya wo kwa gatanu
uwo muri kiriya kiganiro cy'iyo- cy'iwanyu mu ntara Eh, kuwa gatanu muranandika nkasanga ntibampamagaye nanjye suhuze n'abantu na batatu uwo mfashe ukama n'abantu babiri wubwize neza
ariko rero burya kenshi bahamagara abantu bari mu nkambi z'impunzi no mu ntara wowe uba mu gisagara
Eh, kanaje ndi mu ntara nyine najeho Eh, mu ntara nyine yego noneho ndakwemereye ngaho basuhuza abo bantu babiri
Eh, abantu babiri gusa ndasu- ndasuhuje umuntu nitwa ndabarushimana korotide ari i burundi yego mu ntara ya ngozi yego na n'umucuruzi atwa sharire ndazi aho bari hose baca biyumva barimenya ni abantu bakunda kumviriza ijwi rya amerika cyane clotilde amupfana iki ko ari ubanje
Eh, ni umuntu w'inshuti yanjye turabana ibintu by'urugo cyane nyine dukundanye yego nuko emiliwe Eh, urakoze kabirindi ndagushimiye komera komera imana ibaho umugisha rero na clotilde yego cyane cyane ye umugoroba mwiza yego namwe n'umunsi mwiza n'akazi keza ye urakoze pe ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ernest we
aramutarama uvuga cyane uraho urakomeye
Eh, ndawe ndakomeye cyane cyane nuko imana ishimwe uratangaza iki rero
turashima imana hano kampala nayo turi kampala mwagiye mu nteko ishinga amategeko ngo murebe ukuntu bakubitana amakofe
ayayayaya ndakubwira hano mu kibuga mu kampala ibintu bisa nk'aho umwuka ni umuti yambuga muri make mu bantu he byageze no muri iyo rubanda ugeze ku muntu usanga wumva ari afite radiyo ngo ari kumva amakuru ngo bya uganda ngo bimeze bityo Eh, eh.
Eh, none se mwebwe muba aho ngaho i kampala nk'abo bantu batinyuka kwanga ku itegeko nshinga rihinduka kugira ngo umutegetsi yakomeze yitegekere mu- uko ashaka mubibona mute
so, iyo uganiriye n'abaturage hirya no hino Mm.
bumva bakubwira yuko hari abatemera ubutegetsi bwa museveni hari abashaka ko impinduka ngo ngo zihinduka Mm.
Eh, ngo babona yuko ubutegetsi bwa museveni ngo nkaho ngo nka- nkaho ngo baburambuye
baburambiwe nta n'uwabumuhaye yarabwihaye hanyuma ngo baraburambiwe
hari abavuga ko baburambuye mbega hari abavuga ko bakimukeneye eh,
niyo niyo myuka iri mu baturage mbega eh.
Eh, noneho bagakocorana kubera ko we biragaragara n'ishyaka rye biragaragara ko bashaka ko yigumira ku butegetsi
eh, barabishaka cyane Eh, ariko bajya ku rundi ruhande ku bandi baturage batavuga rumwe nawe ugasanga nawe ntabwo bamushaka kuba ntabwo bakimukeneye muri make mm.
Eh, okay ariko rero murarya mukaryama mugatembera nubwo yego hari icyo cyuka kibi
eh, icyuka cye kirahari hari ni- n'andi makuru hirya no hino ugenda wumva nka- nka- sinzi ibyinshi ntamenya ibyinshi inyuma Mm.
hari nk'abantu b'abagore bari kugenda babiswa hirya no hino utamenya bicwa
Eh,
eh. nibyo
eh, nibyo nibyana hafi ha- usanga biri hafi mu nkengero z'umujyi wa kampala mm.
Eh, umaze kumva nka bangahe bishwe muri iyi minsi
hari umudamu wari urimo umbwira ngo hafi yiwe ngo hari abapfuye cy'ubundi nka babiri bishwe
Eh, ariko rero polisi iraza igakora nketi
umudamu namubajije arambwira ngo baraje bakavuga ati ngo barimo barashaka amakuru polisi yari iri kuvuga ngo iri gushaka amakuru nta wamenya ikibiri inyuma mbega nta wamenya amakuru yabo mm. ye hari akandi wifuzaga kuvuga
Bwa, kandi nashaka kuvuga ni ku kintu cyerekeranye no kwambuka ku mupaka w'u rwanda na uganda
u rwanda na uganda mm.
hari nk'uruntu runtu rw'i- ikintu bita indangamuntu Mm.
hari abantu bagaru bagenda bagaruka bakabangira Mhm.
bashobora nko kuvuga ngo ba- nko mu gice cya kanaka runaka bakumva yuko ari nk'abanyarwanda benshi bari ugasanga barakwangiye kwambuka Mm.
kandi urabona kuva i kigali wageze hano za katsina urabona ko ari urugendo runini n'amafaranga baba batakaje bakatishije kugera mu kampala Mhm.
ugasanga bagusubiza inyuma
byose mute- mu- mwumva biterwa n'iki
Boy, impamvu zitera urabona hari ukuntu umuntu avuga ngo ndamaraho igihe kingana gutya na gutya Mm.
ugasanga baguha bakakwangira Hey, ariko bagusobanurira impamvu
impamvu impamvu nta- nta- ntago tuyumva kuko twebwe twumva yuko indangamuntu eh, igomba kugenda mu bihugu
Mm.
eh,
ariko se ubu hari hari- yego hari abantu cya- hari umuntu cyari kumwe cyo wenda avuye mu rwanda ari ukumbwa hari abantu bari kumwe mu- mu modoka Mm.
bababwira yuko bagiye kampala nu- nu- nu- gufata ku ntuga y'abagande nibo babashe
Mhm.
twebwe ikibazo kiri ku bagande nibo ba- bari gusubiza abanyarwanda inyuma Mm.
Eh, abamubwi- ababwira yuko agiye mu kampala ngo nagera mu kampala aragwa- arateguye indi modoka akajya mu kindi gice cyo bita muvende Mm.
ni igice gituyemo abanyarwanda cyane Mhm.
umugande yamubwiye yuko ngo ngaruka ahantu mukorayo icyuma amubwira ko bahingayo Mm.
uwo wundi yahise amubwira ngo ko numva ahantu hose mu buhendo mutuye muri abanyarwanda itaka murarigura undi aramubwira ati ntaho bagiye bagura Mm.
ubwo byarangiye umuntu asubiye inyuma He,
Eh,
he ibyo bintu ndumva bishobora kuba bimeze nk'urwikekwe.
ntabamenya ahubwo mwazadutumiriza ayo mpamvu indangamuntu bayiha agaciro ki imara igihe kingana iki Mm.
nicyo kintu dushaka kumenya mbega muri makeya Ye.
kuko nanjye byambayeho ndi gutaha Aha.
ngera ku mupaka w'abagande banga kunterera ka- ibintu byahari kashi bagenda batera ko bambutse ko usubiye inyuma Yego.
nari maze nk'amezi nk'arindwi banga kunterera Mm.
ubwo nanjye nahise ngira hari undi mukobwa twari kumwe mbona baramufashe nkeka hari ko yabahaye amafaranga Mm.
kugira ngo bamurekure ariko ngewe nariyambukiye ngera mu rwanda Mhm.
iyo ugeze mu rwanda ba- ba- utanga indangamuntu yawe n'ako gapapuro Mhm.
biba bigaragara yuko uvuye uvuye hakuno uganda ariko ngewe nahise mbabwira yuko banze kunterera kuko Mm.
biragaragara yuko baba batagutereye Mm.
baba barambwiye nicare hariya njya ku wundi arambwira ngo nicare hariya hano mu rwanda Mm.
ngeze aho mbona n'imodoka iri gushaka kuncika Mhm.
fata icyemezo cyo gushaka umukuru wa ntuza wa polisi Mm.
ndamubu- ndivu- ndavuga nti wenda ubwo mfite ibyangombwa byanjye ntabwo baramfunga reka ngende mbaze impamvu batanterere Mhm.
babwira impamvu ko ni- Yego.
ntawe muri uganda banze kunterera Mm.
umukuru wa polisi arambwira ati byagenze gute ndamubwira ati ngewe nabyo byari ku mupaka banga kunterera ubwo ndiyambukiye ndi hano mu rwanda Mm.
ubwo muri makeya sinzi ko mu- ikintu murankorera dore n'imodoka igiye kugenda Mm.
umukuru wa polisi yahise anyereka umukuru wa mugarasiyo bagatuna Mhm.
bahise ba- yantereye kase ndiyambukira ubwo muri make kase ya ya uganda ntabwo bayintere baranyangiye
None se washoboye gusubirayo?
Eh, na nagaru naragarutse Eh,
Eh, byo ntabwo byaguteye ingorane.
nta ngorane byanteye nuko na- ni mahire ibyo ari byo byose nk'uko bivuze reka tuzashake abadusobanurira kuzadushakira nk'abo bantu bakatubwira agaciro k'indangamuntu igihe bayiha ni- mbega batuvure muri make agaciro k'indangamuntu Mm.
ubu ngubu hari abatangiye kujya bashaka indangamuntu kugira ngo bagashaka ikindi cyangombwa Mm.
Eh, ernest we ndagushimiye ndakwemereye ko tuzabikora
eh, ni ikintu ni ikintu cyateye ubwoba harimo n'abantu batinya no gutaha Mm.
ngo nibagera ku mupaka barababwira ngo igihe bamaze inaha ngaha ibiki n'ibiki harimo n'ababaka n'amafaranga kugira ngo bakunde babaterereho ayo makasi yabo ngo bambuke Mm.
Eh, ndagushimiye cyane ernest we
karamuka cyane nanjye ndabashimiye yewe umugoroba mwiza
yewe namwe ndabashimira nawe mugire wikendi nziza komera inshuti z'ijwi ry'amerika rero nk'uko mubyumva iki kiganiro cyanyu ni ubwisanzure kuwa gatandatu niko bimeze mwese muba muri abatumirwa mwese muba muri abatumire kuri telefone turi kumwe na karikisita karikisita we
karame urakomeye
ndakomeye nta kibazo uratangaza iki rero
namwe murakomeye se turakomeye rwose
Eh, imana ishimwe cyane nuko uratangaza iki Sinindaga- sinindaga gutangaza Mm, ngende i kigali mu rwanda yego
nagira ngo mbasabe muzatumire abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga w'u rwanda n'uw'u burundi Mm,
bavugane ku kibazo cy'umupaka uyu munsi warajye ntabwo ngeze muri uyu mupaka mm, ariko uburyo nkurikira amakuru uriya munyamakuru wanyu eric yari kubivuga mm, usanga urujya n'uruza- n'uru- urujya n'uruza rwaragiye rugabanuka mm.
kandi bigaragare ko harimo ikibazo ndagira ngo uzatumire bariya bantu bav- bavuge ku kibazo gihari
Mhm, abantu bajye bambuka ntari kwikekwa mm, icyo ni kimwe cya kabiri ubushize mhm, nahageze kubona posite yanyu ibintu mwari mwanditse muvuga uburyo impunzi z'abarundi zitafite ubuzima bwiza aho zageze hongera ari izo muri congo mhm,
bageze mu rwanda muvuga uburyo hari izagiye ziterwa inda mm, zitaragera igihe cyo ku- cyo kuba zarongorwa mm, bigaragara ko ari ikibazo ahubwo nahise nibaza nashaka kubabaza nti kuki icyo kibazo kirinda kigera mu banyamakuru izo mu nzu zitaragera kuri leta y'u rwanda ko ubuyobozi bw'u rwanda ari ubureberera abaturage bose mm, biriya ni n'icyaha gikomeye bigeze bagaragaza yuko biriya bintu babisubirije ubuyobozi ntibwagira icyo bubikoraho
icyo ni ikibazo cyiza nibwira ko nabo ubwabo barimo bumva bi- bi- bi- bivuze Niba yuko mu by'ukuri byarabayeho impunzani yaba iri hose mu rwanda ntabwo biriya bintu mu rwanda bijya bihaba biri- kiriya ni icyaha gifite igihano gikomeye Mm,
ubwo rero uwaba yaramutse yarabikoze uwo ari we wese bakwegerera ubuyobozi babikemura kuruta uko babijyana mu itangazamakuru ngira ngo ni- niho byakemuka cyane
usibye ko kubi- kubi- Mm.
kubishyira mu itangazamakuru honyine gusa ntibihagije no kubishyira Mm.
mu butegetsi honyine gusa ntibihagije kubera ko mu rwego rwa demokarasi n'itangazamakuru rirakenewe cyane cyane cyane kandi itangazamakuru ryisanzuye kuko hariho n'ibintu byinshi nyine bituma itangazamakuru mbese rigira akamaro rigatuma ubutegetsi nabwo ubwabwo bwigorora ndetse na rubanda ba- bagorora imikorere yabo bagorora imyumvire yabo ku kintu runaka byose rero birakenewe ariko bi- mu bufatanye
mu bufatanye niyo babikwiriye Eh, ariko rero ubagiriye inama ego yego babishyize babishyira mu itangazamakuru nabagira inama nanjye yo gukomeza kubishyira mu itangazamakuru ariko noneho bakumva n'iyo nama yawe nawe wongeyeho kuko nanjye mbyemera Na- reka tubagire dufatanye tubagire inama no kujya muri leta no kujya mu nzego z'ubutabera
ego ni byiza Batinyuka.
cyane, urakoze ye karisi tuwe ndagushimiye akandi kantu nenda kuvugaho yego kagufiya hari umuntu nenda gato cyane hari umuntu nenda gutunga urutoki kuko sinzi niba byemewe e hari e umuntu ujya wandika ibintu bitari byiza kuri facebook ni umurundi
kuri facebook yihe
Iyi ni gurupe iba yitwa umura burundi ni umugabo ujya uvuga ibintu by'amacakubiri niba Ah, Karisiti we.
yumva rwose namukanguriraga kubireka karisiti nari nari Yego.
nari ngize impungenge ngo ni kuri facebook ya- y'ijwi ry'amerika kubera ko icyo gihe Oya, ntabwo ari iyanyu n'indi isanzwe ntabwo ari iyanyu ubwo rero ibyiza ni uko ariho wamusubiriza kuko ubundi mu rwego rw'itangazamakuru akenshi na kenshi ntabwo ushobora gusubiriza umuntu mu gitangazamakuru we atigeze agiramo uruhare
Eh, ibyiza ni uko rero wamusubiriza aho ngaho ariko rero icyo gitekerezo cyawe ni cyiza kurwanya kwamagana guca amacakubiri ni ikintu cyiza cyane cya buri muntu wese
ni ukuri murakoze cyane yewe urakoze nawe karisi
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga turi kumwe kandi na evariste evariste we
we alo amakuru yawe ni za tomasi amakuru y'iminsi namwe natwe turi aho turakomeye imana ishima cyane ihimbazwe pe yego uratangaza iki rero
jewe nagomba kubanza kwanza gushimira leta y'u Burundi Ah,
yego ku kibazo cy'umuyagankuba yaragitoreye umuti ubu mu gihugu nka cyose umuyagankuba kweri ni wose kuba tumaze iminsi ibikorwa bitandukanye byarahagaze ubushomeri bwatwisha abantu twakoresha ibikorwa bijyanye n'uwo muyagankuba mm.
ariko ubu ubu ni sawa kweri Eh, kuri Ariko- kuri bose
wi ni ni ni ni byiza kweli kuri kuba- kuri buri murundi wese
yego kuri mu rundi wose bubiri ariko gusa ari ikibazo nagoma mandanye Mm.
umuyagankuba waje uzimbye cyane aha none se ubwo urumva atari akabazo embo urundi cya mbere kimwe cyiza eh ni uko hako ibintu bibura byoboneka eh mugabo ntabwo barongere ko nsaba iyo leta nyine yatwiyumviriye ko mhm iraba uburyo by'ukuri ibiciro bihindura kabisa abantu dukoresha cash power ugiye kugura amayinite uratangara cyane mhm ku buryo aho natwe ibiciro dutegereza guca tuduza ku ba- ku bakiriya bacu kandi bizogorana cyane ukuntu babimenyera Eh, buretse buretse buretse buretse evariste we iyo uvuze ngo Eba.
namwe ngo muzaduza ibiciro ku bakiriya banyu ni ukuvuga yuko namwe- nawe se ugurisha umuyaga nkuba
ni ukuvuga ku bintu twakoresha uwo muyaga nkuba eh duca tuduza natwe ibiciro kubera nta kuntu twaguma dukora kuri bya biciro bya mbere kandi akarorero tomasi yego kuwa gatanu mu ndwi mu ntango z'indwi nagiye kugura sa kilowateri eh kilowateri ijana naho ndazigura ibihumbi cumi n'icyenda y'amarundi y'amarundi aha ubu u ibihumbi mirongo itandatu bangariye magana abiri yonyene ni ukuvuga ubwo byikubye inshuro eshatu In- zire- eh, incuro eshatu none urumva ko natwe tutaka tugumiza kuri bya biciro nyene cyaba ari ikibazo cyane Mm, nashaka no gusaba iyo leta y'u Burundi by'ukuri raba ukuntu ukuntu ibiciro iyo bigabanya n'amaburiburi akandi karusho kubera twa abanyagihugu ubukene buracyarimo ntiburarangira turebe ko ibikorwa twabikora twisanzuye ku mugaragaro yabikoze cyane niko se evariste we ubwo koko leta ntabwo yasobanuye impamvu yadugije ibiti- ibiciro gutyo i- i- magana atatu ku Leta ijana yara- yarabisobanuye kubera yuko irakoresha amagurupe bitoro n'ibindi Mm, ariko rero urumva ko mu biri abanyagihugu bato bato natwe tuba dukore urumva shakira ikindi kibazo kuko wewe ibyo ntabizi aje akakwitura akamubwira ati ibintu bimeze uku ntabyumva ntabitahura eh Eh, urumva rero leta kuko ni leta ni iy'abanyagihugu rero yategereza kugira kwigora mugabo abanyagihugu tukoroherwa kwera eh ni icyo cyane cyane dusaba nayo ubundi ho turabishima kubona warabonetse umuyaga nkuba kabisa yego none Yego.
iyo uvuze ngo musigaye mufite umuyaga nkuba ubu ngubu tuvuge babakatira ntabwo bakibakatira umunsi wose oya ubu umuyaga nkuba uza isaha imwe mbere zitarakwira neza zo mu gitondo yego ugaca ugenda ama- isaa zitandatu z'ijoro ni ukuvuga minwe umurango wose muba mufite umurambo wose ntunacika ucitsa aba ari nk'abantu baba bariko bashyira nka konteri gatonya iminota ingahe uba ugarutse kwera ubu nta kibazo aho ni mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa ni mu gihugu hose Nibo- nibaza ko ari mu gihugu cyose kuko atari nk'ahantu nk'ipoto zoba zagize ikibazo ni mu gihugu cyose Mm, yego iyo ni inkuru nziza ariko koko Eh, ni inkuru nziza nyene Eh, kandi ubwo ndibwira yuko inkuru nziza perezida nkuru nziza nawe yego ubirabye ni ukuri ubu ubushomeri ubukene bwari kwa- bwaturengeje ko ahantu hose nk'abantu ba- badandara mu patiseri abakwaseri muri salado kwasi ekibi ibintu byinshi byari byahagaze neza neza abakora amasudire abasude abasudere eka amfite ubuzima bwose bwari busa n'ubwahagaze ariko ubu birazinze yego ariko ni sawa A- gusa ubu Mm, abantu bakoresha ziriya konteri ziba zisanzwe ziga- zigataho ikashi pawa ntibaramenya ko byaduze kuko nta fagitire bararonka
eh.
Eh, abantu ba- bamaze kubona ko byaduze ni abantu dukoresha kashi pawa u- ugura amayinite diregiti aha
ariko nabo nibataba kubona ko fagitire zisohotse bakabona ko nabona ibindi ko ndavuga nta- atari ukwivugisha kabisa ye karisiti Yego.
karisiti we ndagushimiye cyane Eh, pardon Murakoze evariste cyane mura- murakarama ye evariste ndakumva barire
Eh, ye eh, Evariste.
yego nari nkwitiranyije na karisiti twarangije kuvugana Ah, ni Evariste.
ye ndagushimiye evariste we murakoze cyane nanjye ndagushimiye cyane sawa sawa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese muratumiwe muri iki kiganiro yego ariko nisegura kuko mwese ntabwo ni ugusaranganya mbese murabyumva ntabwo mwese twabonera umwanya burya isaha ni ntoya cyane usibye ko ari niyo nziza burya bibaye amasaha atatu abantu barambirwa dukomereze kuri n'impagaritse n'impagaritse we
yego urakomeye
ndashima nuko amakuru yawe rero
yego amakuru yanjye ndashaka ndahere ku kibazo cya mbere eee mu burundi mu burundi leta yaragize umugambi wo guhindura amaperimi hama perimi yo gutwara perimi yo gutwara imodoka
Eh, perimi do conduire yo gutwara imodoka Mm.
ni ukuvuga ko yatanze ikiringo cya- cy'icyo gikorwa kizokorerwamo cyaraheze ariko n'umunsi eh, yara- yarafashe ibihano ku bihano ku bata- ku batayahinduje Mm.
ni ukuvuga ko bakoze na perimi biyometirike Mhm.
ikibazo ikibazo n'umunsi hari umuntu utunze perimi mugabo atakaza afite ugaca usanga ku munsi bamuhara ko a- a- ategerezwa ku- kuba a- a- a- a- aba mu camande y'ibihumbi bibiri kugeza igihe azaronka samire zo ku- zo guhinduza ya perimi aca yariha n'amande y'iminsi azoba amaze atunze ino ya kera Mm.
Ije nashaka gusaba leta by'ukuri nk'umubyeyi iraba icyo kibazo ukuntu yo- yo gihinyanyura iga- ikamenya hariho abantu usanga baba- baba atsinze perima atari ku kazi Mm.
ikagabanya ibyo bihano ku buryo umuntu wese azokwisanza azokwisanga atunze perimi nk'iy'abandi Mm.
hama ikindi nacyo nagomba mvuge ni icy'impunzi n'umunsi turiko turabona Impunzi abantu- z'Abarundi?
We?
impunzi z'abarundi kubera ko iyo uvuze impunzi gusa Eh, impunzi z'abarundi Eh.
Kimwe turiko turabona impunzi impunzi ziri muri tanzaniya munsi turiko tubona zihunguka ku bwinshi Aha.
ariko iziri mu bindi bihugu ntituramenya by'ukuri igituma zidahunguka ese biba biterwa n'iki Ni- ni iki gituma impunzi zo mu bindi bihugu zita- zitaza ariko izindi zo mu bindi bihugu i- impunzi ziri mu rwanda canke muri muri uganda kongo zitaza mugabo izo muri tanzaniya zikaza ntiturabimenya ibyo hama ikindi nacyo nagomba sabe nagisaba ubuyobozi bwa radiyo rwanda amerika eee Icyo- icyo ndabasaba u- umwanya w'isahino brema ntukwiye boraba bakatwongera ko ni iminota mirongo itatu k'uwo mwanya Uyu Boba nguyu.
bakoze cyane w'ikiganiro murisanga
yego mu kiganiro murisanga ntukwiye by'ukuri boraba bakatwongera ni- wabize neza ndagutumikira
Eh, ariko nanjye kizajya igakeregeshwa kanjye ntabwo ari igisubizo burundu nguhaye
yego ni ukugusobanurira gusa kugira ngo mwihangane nubwo i- icyiyumviro cyawe igite- igitekerezo cyawe ba- ba- bakiga bishobora gufata igihe kubera ko radiyo ijwi ry'amerika ntabwo ari iyi ngiyi mwumva yonyine gusa y'ikirundi n'ikinyarwanda ni ni ni porogaramu mirongo ine na
Mm, du- muri hano mu ijwi ry'amerika dufite porogaramu z'indimi mirongo ine nimba ari n'ebyiri ne ntabwo nibuka neza ariko zirarenga mirongo ine ni ukuvuga batanga batanga emeteri antene yego basaranganya mu- muri izo ndimi zose ku buryo rero iyo bagiye guhindura gahunda kuri porogaramu iyi n'iyi bigira ingaruka no ku zindi zose
Eh, ni ukuvuga rero n'ibintu bagomba kwitondera byose bakabishyira hamwe bakareba tubigenze dute bishobora no gufata igihe nawe nk'uko ubyumva
yego gusa ni ukuvuga ngo ndagutumikira ariko nudahita ubona igisubizo
Mm, ntuzakeke yuko batakwigira kuko ikibazo cyawe ntuzakeke ko batarimo bagishakira umuti
yego ariko Eh.
reka nizere ko nzoronka inyishu nziza Ah?
ati reka nizere ko ibi- aho bizozira hose azoba ari inyishu nziza umwanya ukwiye ku kirundi n'ikinyarwanda Eh, byotunezera cyane ye nanjye reka mbyizere Ka- ariko uzobishikana imbere nzabishikana imbere kandi nanjye rwose nzabigira ibyanjye nanjye nzabigira ibyanjye bivuge nk'aho ari sawa wamba yego nzabikora ndabikwemereye sawa wambaye ndashima ye ntimpagaritse urakoze
nawe ugira ibihe byiza twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na frederic frederic we
yego ndagwaye mwiriwe nyakubahwa munyamakuru yego natwe turagushuje rwose nyakubahwa frederico
yego amakuru yawe rero ni amahoro rwose
ni amahoro cyane nanjye ndashima keretse ko twari twaraburanye yeee none ko turabonanye ariko
yego imana ishimwe ndabishimye cyane ko mumpaye umurongo yego bandanya rero nyine usangira n'abandi ibyiyumviro n'amakuru yawe yego
sinakurikiranye neza muri iyi ndwi urabona ko kuwa gatandatu twaba tuvuga ku bijyanye n'amakuru aba yagenze muri iyi ndwi narose akanya ko gukurikirana neza ariko nagomba kubakengurukira cyane kubera ibiganiro byanyu n'ukuri yaba abantu bari hagati mu gihugu cyaba turi inyuma y'igihugu turabikurikirana kandi biraduhimbara nuko natwe turabashimiye pe kandi tuzajya tugerageza kubakorera neza kuko ni mwebwe dukorera
yego nagomba kubatera intege mugire intege mubandanye mudushakira kuba tumenya aho ibihugu byacu uko biriko biragenda amakuru nuko aho hakurya namwe namwe iwanyu imeze cyari kiragomba kuvuga hama akagira kabiri nagomba cyo ndagusaba ko akanimero kawe wari wakampaye by'umwihariko nashaka ndaga uze guca ukanyohereza ka watsapu ko ndakeneye icyo tuzovugana eee
yego yeee ndayiguha
yego murakoze murakoze yeee komera
yego namwe mukomere mugire akazi keza na wikendi nziza twese twese urakoze rwose
yego murakoze cyane ijwi ry'amerika na ara ari ku murongo ara komera komera uvuge cyane ariko
yego yeee sawa mhm rero ntabwo mashyirize ku ngingo yafashwe ku munsi wa kane yafashwe nande
n'urwego rw'igihugu rujejwe uko ibimenyeshamakuru bikora itangazamakuru ngaha mu burundi ndetse yeee
twebwe muri demokarasi ikintu cya mbere demokarasi kirangwa n'ibyiyumviro bitandukanye murakaro mwashyikirijwe ibyiyumviro mhm
ubu rero nk'uko bari kuvuga ko igihugu kirimo kirangwa amahoro twari twiteze ko n'ibimenyeshamakuru byugawe n'ibindi byasuriwe n'abandi bamenyeshamakuru bahunze guca bagaruka mu gihugu bakubaka igihugu ubwabo twaratangaye kubona ko kubarekurira cyangwa kuborohereza kugira bakore bace bugara ibyo bimenyeshamakuru burundu barabakurusha bwo gukorera mu burundi mhm urumva ni ingingo rero nk'umuntu anyotewe demokarasi ikintu kibabaje cyane gisubiza ubwigenge bwo kumesha amakuru eka mbega ubwigenge bw'agatekazina muntu mu burundi inyuma bityo rero nyirakuka raporo ku burundi ko uburundi bucize agateka ko kumenyesha amakuru cyangwa se agatekazina muntu nibaza ko matoto wabihenze cyane ikindi ni uko bahagaritse indi radiyo amezi atatu yitwa serivisi bayihagarika batarengukije abasanzwe bayirongoye kugira babahane kuko ntibaza urwego rwo kugutungira uko menshi makuru bikora si igipolisi ahubwo ni ukujyana kara bakungurana guca bafata ingingo y'ubuhutu batamenyeshe batagishije inama ba nyine urumva ni ibintu bibabaje hari umugani baca mu gifaransa ngo tuke pise puwa samuwa sekontemwa nubwo ibyo ukoze kuri jewe utagishije inama nubwo aba ari byiza biba binyuranye na jewe avuga ati rero ukinjira cya mirongo ibiri na rimwe mu gihugu kiri muri demokarasi kugara burundu guhana ukabishyira imbere guhanura ni ingingo iteye akababaro kandi gusubiza inyuma mu bwigenge bwo kubesha amakuru kuko abarundi uno munsi bakeneye kuko ibintu bitandukanye nicyo cyatumye uburundi abuguma nicyo twari tubiziranye mu burundi ese alain uravuga ngo mu gihugu kirimo demokarasi wowe nk'umunyagihugu ubona mu gihugu cyanyu cy'uburundi hari demokarasi
demokarasi oya banza umbwire nimba ubona nimba koko demokarasi mu burundi irahari yego cyangwa oya
wumva yo bihari gutega mwesha amakuru urambajije nawe ntabwo unshubije nta nubwo ushubije abatwumva bose abatwumva bose babwire mu burundi hari demokarasi cyangwa ntayihari ni icyiyumviro cyawe n'ubundi kuko uri umunyagihugu n'uburenganzira bwawe bwo kubivuga
ubwanjye ntayihari eee none niba wowe ara niba wumva mu gihugu cyawe nta nta demokarasi ihari kuki bigutangaza ubonye ibinyamakuru ibitangazamakuru radiyo televiziyo babi bagize gutya bakabifunga kuki bigutangaza
icyo gituma muduha umurongo kugira tusemerere bahindure ibintu eee
byagiye guhinduka kubera abantu bamye basemerera kandi n'abategetsi badutwara nabo nyine abantu ni abantu bafite ubuntu ko two turasemerera turi abanyagihugu kumva barumva akababaro kacu kugira bashyire uburyo kuko nabo nyine ndibaza barakeneye ko igihugu cyacu gitera imbere kuko mu majambo yose bashikiriza avuga ati igihugu cyacu kimeze gutya gusa turi gusa kimeze gutya na gutya hari n'ikintu bita viziyo tuwenti tuwenti fayive mu burundi baragira ati igihugu kizaba kimeze gutya rero mu gihe umwe cyangwa babiri bidoze ndibaza barabyumva yego itumanaho rero inkingi za demokarasi gushyikiriza icyumviro n'ikintu cya mbere yego kuko muri leta z'amerika ndibaza nicyo gitumye igihugu izo nkingi za demokarasi yewe ibyo biratandukanye burya leta zunze ubumwe za amerika ntabwo wabigereranya n'uburundi ntabwo wabigereranya n'u rwanda bo bafite demokarasi iri mu maraso yabo iri mu muco wabo ntabwo ari ikintu bashakisha nubwo demokarasi nyine ari ikintu abantu bahora bavugurura bateza imbere ariko rero hano ho bubaha itegeko nshinga cyane ntabwo bubaha itegeko nshinga cyane kubera ko byanditsemo kuva rigitangira niryo niryo reka nkubwire niryo tegeko nshinga ibwirizwa shingiro rishaje ku isi kurusha ayandi kuva babishyiramo mu gihumbi magana arindwi na ngo buri muntu afite uburenganzira bwo kwidegembya yego igihugu inyuma y'ibihugu bya buraya leta zunze ubumwe za amerika yikukiye ejo bundi inyuma y'ibihugu bya buraya byarikukiye kera oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo leta zunze ubumwe za amerika yikukiye mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu icyo gihe ibihugu byose by'uburayi uvuga byategekwaga n'abami
mugabo yarakoronijwe n'ibindi bihugu bya afurika tuvuge repubulika repubulika ndibwira yaje mu burayi bwa mbere ni iy'abafaransa abafaransa bakoze revolution mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda niyo repubulika yo yabayeho bwa mbere ikikijwe n'ibihugu bitegekwa n'abami ni ukuvuga umwami ni umuntu umwe n'abamukomokaho
reka rero icyumviro cyanjye cyari iki ibihugu byacu bya afurika z'amasinga ibihugu dukorana n'ibindi bihugu ntabwo igihugu kiko kiragenda uno munsi kigatera imbere kubera ko natwe tutuhashika
ni urugendo ni urugendo ntabwo twabigeraho rimwe kuri rimwe
eee hari ako kabo gusa iyo ngingo namba bikunda wisubira ko kugira uburenganzira bubandanye butera imbere amazu igenzura amademokarasi ikomere kuko abantu bose baranyotewe demokarasi yaba umuntu ari muri leta zunze ubumwe za amerika yaba uri mu burundi yaba uri muri rss yaba uri muri sudani reka rero inkingi za demokarasi nkeya dusigaranye reka tuzibungabunge gutyo igihugu cyacu gitera imbere yego uzajya ukomeza usemerere abanyagihugu bose b'u Burundi kuri icyo kintu cya demokarasi hanyuma uzarebe ko mutazayigeraho ariya ndagushimiye cyane yego na jere ye ijwi rya amerika turi kumwe kandi na daniyeli daniyeli we
karame karame urakomeye
ndakomeye cyane ndashima imana kabisa nta kibazo yagukoreye iki uyu munsi
umva iyo iyo umunsi wiriwe amahoro wariye wanyweye ndakeka nta kindi utashimana ugomba kuyishima mu bintu byiza n'amagara ni mazima urahuri muzima nta nta nta n'agakorora nta n'agacurane oya nta kibazo ndashima uwiteka igitekerezo cyanjye natanga noneho buriya yego
nakurikiye ibitangazamakuru yaba kuri shosho netiwake cyangwa se no ku maradiyo yanyu n'ahandi hose numvise ibyabereye hariya mu nteko nshingamategeko muri uganda ukuntu abantu barwaniyemo ivumbi rigatumuka
yego buriya ni ukuri ku ruhande rumwe iyo nkuru irashekeje nanjye narasetse ariko kundi ndanabara gusa nk'abantu b'abaturage twabese mwakagira imana mwe abantu bazi ubwenge bize barwana kariya kajeni uriya ni wo muti w'igisubizo uriya ni umwanzuro gusa twabyibajeho gusa gusa icyo nabona navuga urugendo ruracyari rurerure kuri afurika ndabona indwara turwaye n'imwe n'imwe gukira gukira ntibyoroshye ni ubundi ni ubundi buhanga buhambaye cyane erega abantu icyo nanjye nu- twumvikanaho kujya mu makofi kujya mu ngumi nawe ndakeka atari umuti ahubwo Ntabwo ari umuti, kuganira ntabwo ari umuti.
kuganira mugashaka inzira munyuramo niyo ni- niwo muti niyo ntego niyo ntego kuko kuko nta cyiza kitaganirwa Eh, ariko rero burya kurwana mu nteko ishinga amategeko ntabwo ari muri uganda bibaye bwa mbere no muri buyapani ubuyapani kandi nabwo bufite demokarasi no kagena imana mu rwanda hari igihe bajya bagera mu bi- bakajya mu birere bagakubitana byarabaye muri ukraine byarabaye muri turikiya byarabaye bakafatana nanjye ariko ntabwo mbishyigikiye ko abantu barwana oya oya oya oya oya Eh, ahubwo ni ukuvuga ngo iyo abantu batumvikana kuko abantu burya ntabwo twaremewe kugira ngo twumvikane mbese tuvuge rumwe kuri byose ni ukuganira tugashaka aho duhuriza ye tugashaka aho duhuriza ndabyemeye ibyo ngibyo n'abandi batwumva bose kurwana si umuti
buriya rero Eh,
ikintu navuga cyo icyo barwaniye ni uguhindura ariya tegeko kugira ngo perezida yongere yiyamamaze bamwe bati tubishaka abandi bati turabishaka buriya njyewe ikintu navuga cyo kurwana si umuti kuko numvise barafashe n'ingingo zitarimo ukuri bavuga ngo ngo ntihazagengwe inteko izongera guterana ngo nta nta biganiro biri live cyangwa se inyumva nkumve ako kanya biriho mm, buriya bisa nkaho n'ubundi bad- badashaka ko umuntu umuntu amenya ukuri kandi ukuri muri demokarasi nko kwambere naho kwiza tunishime nayo demokarasi twese dusa nk'abo- nk'abubahiriza uretse ko impande n'impande zitavugwa rumwe mm.
icyo navuga mu by'ukuri ni ukuri ba- barakomeza ku- kugayisha afurika yacu barakomeza kuyigayisha rwose abantu bica demokarasi barakomeza kutugayisha no ku- no kutaboneka neza ku ruhando mpuzamahanga ni ukuri njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo byanshimishije bagombye kuba babiganiraho bakabyumvikanaho Mm.
ariko ntihajye abatikamirwa i- ziriya ndwano njyewe mu by'ukuri ntabwo nazishimye nta nubwo nanazemeye ni ukuri Ese Daniel we, Ubwenge, reka reka nkwibarize akabazo kamwe nk'ako nabajije alain
eh, daniel uri mu rwanda uri umunyarwanda wemera ko mu rwanda hari demokarasi cyangwa ntayihari
buriya rero demokarasi we banza unsubize We- mbere yo kunsobanurira banza unsubize irahari
demokarasi ngenda yibona njyewe irahari ye wowe urayemera nuko noneho utanga igisobanuro cyawe wari ugiye gutanga ariko ugira vuba kubera ko dusenge n'abarategereje kandi ndabona dushigaje umunota umwe
nuko rero buriya nge ikintu nakwanzura ngira n'inama abanyarwanda ndakeka hari abanyumva eh baki- bakicaye bakaganira bagashyira hamwe bagafata i- ikintu cyiza abantu bose bumva abanyarwanda biyumvamo atari itegeko niba pe- bashaka ko pe- a- a- perezida akomeza akayobora bakabyemera nk'uko mu rwanda abaturage bavuga ati turashaka ko perezida ayobora baka- bikemeranywaho ariko batagiye mu gipfunsi n'ingumi ntabwo ariyo gisubizo bakarebera ahandi njyewe biriya ntabwo mbyemera njyewe rwose daniel ndagushimiye cyane urakoze urakoze imana ibahe umugisha ya twese inshuti z'ijwi rya amerika rero nk'uko nari maze kubibabwira dusenge nawe arategereje kuri telefone dusenge we
muraho muraho thomas uraho neza nkwiseguyeho kubera ko nguhaye umwanya isaha igiye kurangira neza urafite amasegonda mirongo itatu
mu by'ukuri rero re- yenda re- kugira nanjye nihute mfatiranye na kanyenda ubutaha icyo nashaka kuvuga nzakivugaho neza ye tuzaguheraho ubutaha
rwose pe eh, ariko hari akantu nashaka kuvuga ko ibintu umugabo witwa ernest ya- yigeze kuvugaho byo kuri byo- byo ku mupaka wa uganda n'u rwanda eh mu kuri ibintu bya ruswa kugira ngo umuntu abuzwe kwinjira mu gihugu cy'uvuye uganda kwinjira mu rwanda nanjye ubushize byambayeho n'abantu twari turi kumwe usanga bikabije ruswa iravuza ubuha ku mu- ku- ku rwego rw'ubuganda ariko mu rwanda nta kibazo kwinjira biroroshye cyane pe biroroshye nta munyarwanda ubuzwa kwinjira eh, kwinjira mu gihugu cye daniel na dusenge ni mwebwe mushoje iki kiganiro dusenge tuzakugarukaho ubutaha ndagushimiye mwese mwese ndabashimiye Murakoze, cyane murakoze.
yego yego dusenge we maze rero imana ikomeze ubahe umugisha turongera saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama